muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza mbahaye ikaze muri iyi gahunda iwanyu mu ntara abakobwa cumi n'umwe barirukanwe mu ishuri ryisumbuye rya nyamugerera muri bubanza barirukanwe kubera ko batwite nibaza yuko ingingo zafashwe n'iryo shure ko ari ingingo z'agahotoro ko ari ingingo bafashe batabanje kwiyumvira neza uyu ni sake mathieu umukuru w'ishyirahamwe acpdh ryita ku gateka kazina muntu muri rusange ariko n'uburenganzira bw'umwana muri by'umwihariko ni mu kanya rero mu makuru yo iwanyu mu ntara mbere y'iwanyu mu ntara nagira ngo aroyizi bigirimana abanza tunyure muri make mu makuru yo hirya no hino ku isi komite y'umuryango ubumwe bwa afurika ikurikirana ibibera muri libiya ishikiriza ko ifise impungenge ku cyo yise ukwivanga kuva hanze muri icyo gihugu kiri mu ruhagarara kandi isaba ko hashingwa umurwi udasanzwe ugizwe n'intumwa za oni hamwe n'iz'ubumwe bwa afurika ibyo biri mu rwandiko rwasohowe n'uwo muryango inyuma y'inama yawo yabereye muri nigeri mu mpera z'indwi iheze rwabonywe kuri uyu wa gatatu ejo n'itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp uwo muryango ushikiriza ko ubabajwe n'abivanga muri libiya bavuye hanze atakindi barondera atari gukurikirana inyungu zabo bwite ibisasu vya misile vyatowe mu kwezi kwa gatandatu ahari uh, ikirindiro c'abarwanya leta ya Libya ni vy'igihugu c'Ubufaransa ivyo vyashikirijwe n'ico gihugu nyene kikaba cavyiyemereye ejo ku musi wa gatatu abasirikare ba generale Khalifa Haftari batanguje ibitero vyo gukura leta mu kwezi kwa kane urugamba rumaze guhitana ubuzima bw'abanyagihugu bagera ku gihumbi nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU abasirikare ba leta yemewe n'amakungu nibo batoye izo misile ku birometero mirongo itandatu na bine mu bumanuko bw'umurwa mukuru Tripoli zifise agaciro rero izo misile k'ibihumbi ijana na mirongo irindwi vy'amadolari y'abanyamerika ubufaransa burahakana ko bufashisha ibirwanisho generali haftari mu gihe uwo mujenerali yafatiwe ibihano vyo kugura ibirwanisho na oni hamwe na leta z'ubumwe za amerika perezida w'ubufaransa emmanuel macron yamye yirinda kugira ico avuze kuri intambara aho yasaba asaba ihagarikwa ryayo ariko iri torwa rya misile zakorewe mu gihugu ciwe c'ubufaransa byatumye haba kwibaza ko ubufaransa bwaba bufise uruhara muri iyo ntambara ibera muri ico gihugu ca libiya muri leta z'ubumwe za amerika umukuru w'akanama ka sena kajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yashikirije integuro y'itegeko rigamije guhana arabiya saudite ku nyifato y'ico gihugu yo guhungabanya agateka ka zina muntu ariko ntiribuza kugurisha ibirwanisho muri ubwo bwami iryo tegeko risaba gusubiramwo kuraba neza imigenderanire amerika ifitaniye na arabiya saudite no kwegeka ku muryango w'ubwami iryo hungabanywa ry'agateka ka zina muntu harimwo n'icwa y'umumenyeshamakuru jamale kashogi guhohotera abakenyezi ibitero by'indege arabiya saudite ikora muri yemene aho ibihumbi by'abanyagihugu bahasiga ubuzima sena ya amerika isaba perezida donald trump kwima canke guhagarika viza z'umuryango w'ubwami gushika iby'agateka ka muntu byubahirijwe muri ico gihugu perezida donald trump kandi yashikirije ejo ku munsi wa gatatu ko ashobora vuba kongereza ibihano by'ubutunzi ku gihugu ca libiya ca irani murambabarira naho amerika yavuye mu masezerano yo muri bibiri na cumi na gatandatu yabuza irani guhingura ibirwanisho vya nikleyere irani yariyemereye ko iriko irongereza ubumara bwa iranium ku rugero rurenze ruri mu masezerano washington ihamagarira irani guhindura ingendo no guhagarika umugambi wose iyo bifise muri kazoza kongereza ubumara bwa iranium ariko amerika yavuze ko igumye yuguruye imiryango y'ibiganiro na irani atakibanje gusabwa kugira irabe ko hari icyo garukana imigenderanire myiza yari hagati y'ibyo bihugu bibiri amerika ihiga gufatira irani ibindi bihano mu gihe icyo gihugu nyine gisanzwe mu bindi cyafatiwe na amerika nyine igihe amerika yidohora muri ayo masezerano
aloyizi urakoze inshuti zacu mbibutse ko iyi ari radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda ni mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi ni mujye ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri guhera saa kumi turi no kuri interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi abakobwa cumi n'umwe bo ku ishuri ryisumbuye rya nyamugerera muri komine musigati y'intara ya bubanza barirukanwe burundu kubera ko batwaye inda ababyeyi n'amashyirahamwe arengera uburenganzira bw'abana barabyiyamiriza mugenzi wacu eloge wirika neza ari mu biro by'ijwi rya amerika inayirobi muri kenya araduha inkuru abo bana b'abakobwa bose biga ku ishuri rya komine ya musigati y'inyamugerera mu ntara ya bubanza mu burengero bw'uburundi ababyeyi n'abahanira agateka k'abana mu ntara ya bubanza bamenyesha ko bagerageje kuvugana muri iki kiringo cyose n'abayobozi b'ishure hamwe n'ubuyobozi bw'indero muri komine no ku rwego rw'intara kugira ngo abo bigeme basubizwe mu ishure ariko atacavuyemwo Sac Mathieu umukuru w'ishyirahamwe CPDH ryitaho agateka ka zina muntu rikibanda cane cane ku gateka k'abana wabona ko igihano abana b'abigeme bahanishijwe n'agahotoro abivuga afatiye ku vyari vyashikirijwe n'umushikiranganji w'indero asanzwe n'abanyene n'umuvyeyi ku bibazo vy'abanyeshuri batwara imbanyi zitifujwe je nibaza yuko ingingo zafashwe n'iryo shure ko ari ingingo z'agahotoro ko ari ingingo uh, bafashe batabanje kwiyumvira neza ndibuka yuko no mu minsi iheze uh, umushikiranganji w'amashure yari yafashe ingingo ko ata mwana w'umwigeme uh, azosubira kwiga igihe azoba yatwaye inda mugabo mu nyuma iryo uh, tegeko uh, abantu barahagurutse abarundi barahagurutse baravuga bati ivyo bintu uh, ntivyokunda ubwo bushikiranganji ubushyiranganji burisubira ko buremera ko iyo ngingo bayihagaritse uyu mugabo naho bayihagaritse twari twagumanye amakenga tuvuga yuko ingingo naho ihagaraye ari ibyo ku munwa gusa tutabonye urwandiko rubyemeza yaba umuhungu cyangwa yaba umwigeme bose bafise uburenganzira amahirwe angana yo kuja ku ishuri birababaje kubona rero izo ngingo zibandanya zifatwa kandi nibaza ko saho ibubanza honyine biriko biravugwa rero tukavuga tuti iyo ngingo barakwiye bakwiye kuyihagurukira bakayisubirako imbere yuko isubirwako umukuru wa cpdh anasanga abaterinda abana b'abanyeshure bari bakwiye guhagurukirwa n'ubutungane aho kwihutira kwirukana bahuye n'ibibazo bene abo bantu bakora ivyo vyaha kuri abo bana b'abigeme kenshi usanga ari abo banyeshure nyene bigana abandi usanga ari abo bigisha nyene babigisha abayobozi b'amashure canke ugasanga ni umukozi wa leta mu bisata bitandukanye canke ari umupolisi canke ari umusirikare ibintu nk'ivyo iyo abo bana bagize ingorane kenshi abo bantu baba bakoreye usanga atana kimwe bobo binona ni abantu usanga bafise igihagararo kenshi ugasanga bashaka kumera nk'abari hejuru y'amategeko rero ugasanga kubafata kubahana biriko biratera ikibazo nuko tusaba ko abantu bakoreye amabi abo bana b'abigeme gushika n'aho birukanwa ku mashuri abajejwe ubutungane bategerezwa gukora uko bishoboka byose kugira ngo abo bantu bafatwe babazwe bishyure imbere y'ubutungane kuko ni ibintu byabandanya uko uko tubibona umuntu agakora icyaha akabandanya yidegembya rero icyo kintu tubibaza ko by'ukuri abajeje ubutungane muri kino gihugu buhagarara bagahagararira ubutungane kugira ngo bene ibyo byaha iyo byakozwe ababikoze bahanwe hakurikije amategeko Emmanuel Ndagisaba mugenduzi muhanuzi muyobozi bw'indero muri komine ya Musigati na Ben Ndiho kubgayo muyobozi w'ishure rya komine rya Nyamugerera basigura ko ingingo bafashe yishimikiza amategeko agenga indero n'inyigisho mu gihugu banemeza ko bamaze gutanga urutonde rw'abantu bikekwa kuba barakoze ayo mabi yo gushashuza ku nguvu abo bana babigeme mugabo bakongera ko ko bose bakuye meza barahunga igipolisi kivuga ko kiriko gikora ibishoboka vyose kugira ngo bahagarikwe bashengezwe imbere y'ubutungane Eroje Urika neza Nairobi ijwi rya Amerika
hcr ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi iratangaza ko abarundi mirongo itandatu ku ijana bahungutse bava muri tanzania bakeneye imfashanyo zihuta hari iwabo mu burundi muri raporo yayo hcr ivuga ko abenshi batagira aho baba abandi ntibafite aho guhinga ibindi n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda umugambi wo gutahukana impunzi cyane cyane izahungiye mu gihugu ca tanzaniya watanguye mu kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi iceganyo c'ishami mpuzamakungu ryitaye impunzi hcr kivuga ko hamaze gutahuka abarundi barenga gato ibihumbi mirongo irindwi na kimwe gushika ubu ibice mirongo itanu na bibiri kw'ijana vyabo n'abagore mirongo ine n'umunani kw'ijana n'abagabo hamwe n'abana bagera ku bice mirongo itanu n'indwi kw'ijana barimwo n'abari barihunganye batari kumwe n'imiryango yabo hcr ryerekana ko igice kinini cyabo basubiye mu gihugu c'amavukiro bari mu bukene budasanzwe ibice mirongo itandatu ku ijana ntibagira amazu yo kubamwo kuko basanze abandi barayabanyaze canke bakaba basize bayasambuye imbere y'uko bahunga ibice mirongo ibiri na bitatu ku ijana nabo ntibagira aho bakubita isuka kuko basanze amatongo yabo arimwo imirima y'abandi abandi nabo bagasanga amatongo yabo yaragurishijwe hcr ryemeza ko ivyo bituma amata aba menshi hagati y'abatahutse hamwe n'abasangwa iruhande y'izo ngorane hase ryongera ko n'ikibazo c'uburyo bwo kubatekerera iyo batahutse ko ari buke ni mu gihe ukuze atahutse ahabwa agakemanyi k'amafaranga angana n'amadolari y'amerika mirongo ine nayarenga gato ibihumbi ijana mirongo ibiri vy'amarundi umwana nawe agahabwa igice cayo hamwe n'ibiribwa ako gakemanyi ni ako kubafasha kwikenura mu mezi atatu ya mbere bagishika mu gihugu c'amavukiro hase riremera ko ubwo buryo ari buke ariko ko atakundi riri bugire gusa rimenyesha ko hari hakwiye iyindi migambi y'iterambere n'ubuzi vyotuma abahungutse badasubira gufata inzira y'ubuhungiro kubera mikoro make yamaraho hase rivuga ko ico atari igikorwa caryo ahubwo ari ca leta n'abafasha mu iterambere kuko ryoryo ritabara gusa ikindi kibazo ishami mpuzamakungu hase risanga kitoroshe nico abana bavukiye mu buhungiro bagataha badafise ivyangombwa vy'amavukiro vyabo nk'uko iryo shame ryabibonye abo ntibiga ntibavuzwa kandi bakanahomba n'ubundi burenganzira bagenewe leta y'uburundi ntihakana ko abo barundi bahunguka bahura n'ingorane nyinshi mu kwezi guheze ku munsi wahariwe impunzi umwunganizi mu bushikiranganji bw'intora hagati mu gihugu ari nabwo bujejwe impunzi yatangaje ko bitahuritse ko abo bahungutse bagira ingorane ubwa mbere kuko basa n'abariko baratangura ubuzima bushasha inyuma y'imyaka bari bamaze mu makambi y'impunzi gusa yabijeje ko izo ngorane bazozivamwo buke buke bafashijwe n'imigambi ya leta akabahamagarira gusohora amaboko kugira ngo bakore uburundi kandi burakana n'ibiharuro bitangwa na hcr vy'abahunguka bwemeza ko hamaze guhunguka abarenga ibihumbi mirongo irindwi n'umunani bwagiriza ico gisata ca oni ko kigabanya ibitigiri vy'abahunguka kikongereza ibiharuro vy'abakiri mu buhungiro kugira ngo kibandanye cironkera imfashanyo kiretse abo barundi baririra mu gihugu c'amavukiro hari na bagenzi babo barenga ibihumbi amajana atatu na mirongo itatu n'indwi bakiririra mu makambi y'impunzi atandukanye nk'uko hcr rivyerekana muri iyo raporo abarenga ibihumbi ijana mirongo umunani n'icenda bari muri tanzaniya abo bagiriza igihugu c'uburundi ko kibarungikira abaja guhungabanya umutekano mu makambi kugira ngo igihugu c'abahaye indaro gishavure kibirukane hageze aho basaba mbere ko bokwiga igizwa kure y'umupaka w'uburundi na tanzaniya ni mu gihe bari mu makambi atatu nduta nyarugusu na mutenderi yose yubatse mu ntara ya kigoma ihana urubibe n'intara za makamba ruyigi na muyinga ku ruhande rw'uburundi pyeklave n'inkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abarundi bakorera umurimo wo kuroba mu kiyaga cya tanganyika mu gice cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo teritwari ya fizi bavuga ko bafite ibibazo byinshi birimo ko inzego zitandukanye zihora zibasaba amafaranga ku kivuko cya rusenda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasita ngabo ari mu rusenda nyine yaduteguriye inkuru hirya no hino ku bivuko byo ku kiyaga cya tanganyika biri muri teritwari ya fizi uhasanga ibipe by'amato y'abarundi biroba indagara n'imikeke aho abakora uyu mwuga bavuga yuko baza kuroba muri repubulika ya demokarasi ya kongo bitewe n'uko bakoresha imitego yose mu kuroba kandi ko mu kiyaga cya tanganyika ku ruhande rwa repubulika ya demokarasi ya kongo batajya bafunga bitandukanye n'i burundi josue n'ibizi ni umurobyi w'umurundi twamusanze ku kivugo cya rusenda na bagenzi be bavuye kuroba maze atubwira bimwe mu bibazo bahura nabyo iyo bari kurobera mu mazi yo muri kongo n'imashini zibwe zigafatwa ujya mwanya zifashwe zica ziza mu minwe y'abajejwe umutekano ba kongo wewe nyene iyo uzanye ibyangombwa kugira bashoboye kugusubiza imashini yawe bacagucira ibeyi nk'uko umenga ugiye kuyigura ukundi gusha watakaje kandi watorewe abayigufate nabo bigufate nyene kuko bajejwe umutekano kaza wumva imashine nigwa ufise ivyangombwa amafagitire n'ibindi bariko bagucira amahera ngo uzane idolari amajana atanu ngo uzane idolari amajana atandatu wumva ukamenga mwongeye kugura biratubabaza cane kuko bicayigaga yuko umenga iyo twibwe bo bakabifata baranezerwa hari naho mbere twimva yuko umenga bo babifitamwo uruhara zaribwe ngaha zifatirwa mu rurinda zica zivaho zigenda mu mboko zimaze gushika mu mboko beneza bagiye kuzigombora baratanze amahera atari make babatse idolari amajana atanu atanu ariko habaye ugusamba no kunegusya biramanuka gushikaho batanga idolari amajana abiri abiri n'itanu hari n'izindi zeruka kwibwa nyene zafatiwe mugweba ahantu bita mugweba ariko zace zizanwa ibaraka zishitse ibaraka beneza bagiye kuzitora niko kuko yani iyo umuntu atakaje canke yibwe bigafatwa kuri aba bategetsi bo umenga ni commerce kuri iki kivugo cya rusenda ahari aba barobyi b'abarundi barenga ijana nabo iyo bagejeje ibipe byabo kuri iki kivuko bahamya yuko batoroherwa n'imisoro na za serivisi zikorera kuri iki kivuko cya rusenda ndetse n'indagara batanga kabiri ku cyumweru ku basirikare bakorera mu rusenda bikora imana eriyasi nawe ni umurobyi w'umurundi baratugora cyane atari ubusanzwe nyine yari ari ino mu gihe aba avuye aje ava mu burundi barabasaba ibyangombwa amafaranga kariha amakarangamuntu menshi barayatanga hariyo n'abahora bayahebera ino babuze amafaranga bayagombotse mutanga ibiki kugira ngo umwe mwarobi n'ahangaha bigenda gute ibintu ni kuvuga ko tuvuye hariya urashobora kuba waje nyine warondeye urukaratasi rw'inzira cyangwa rwa migration ya hariya usitse ino ni guca utanga kugira ngo baguhe uruhushya rwo kuroba atari uko naho utarutanze wihenze gusa ukaroba nk'utuboga dukeya cyangwa bakabona indobo zibiri ikibubu mu bwato n'amafaranga babacangana gute ibihumbi mirongo itatu nibyo niyo mafaranga baca batanga mu gihe ibyo bintu basaba utabikwijije ubuyobozi bushinzwe abinjira n'abasohoka mu rusenda buvuga yuko nta murobyi buhohotera ko ahubwo aya mafaranga busaba abarobyi ari ayo kwiyandikisha ndetse no guhabwa uburenganzira bwo gukorera ku kivuko cya rusenda si aba barobyi bonyine bavuga yuko bahura n'ibi bibazo iyo bari ku kivuko cya rusenda ahubwo n'abagore bakorera imirimo yo guteka ndetse no gucuruza indagara kuri iki kivuko bavuye mu nkambi yo mu rusenda nabo bavuga yuko batoroherezwa na komite y'abagore b'abakongomani bacururiza kuri iki kivuko twebwe rero ibyo byo gutoza amahera turabyanze ufishije bagasaba amahera ubyaye bakamusaba amahera rero muri byose kubera twebwe turose ingorane tutaronka umuntu adufasha iyo utayatanze bigenda gute baragufungira peraje yo kudandaza uyatanze ukabandanya vedatse ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda mu ntara kivu amajyepfo leta y'u Burundi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira oem bahagurukiye kurwanya gucuruza abantu iyi nkuru y'ijwi ry'amerika n'abanywanyi bayo turagezwaho na desire hatungimana umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i kigali mu rwanda gukinga ubugurano guhasha abakora urwo rudandaza rw'abantu hamwe no kugarukira ku bakorewe ubwo bugurano niryo ishami rya oni rikurikiranira hafi abimukira rigiye gushyira mu ngiro muri uwo mugambi ryatanguje kuri uno wa gatatu umugambi wo kurandurana n'imizi ubugurano bw'abantu ku butaka bw'u Burundi umupfasoni haji morgan ahagarariye oem mu burundi yibukije abitavye urwo ruganda amabi akorerwa abahuye n'ubwo bugurano umupfasoni morgan ati ubugurano bw'abantu ni icyaha gikomeye gikorwa mu bihugu byinshi byo ku isi abakenyezi abana n'abagabo barahohoterwa bakanakoreshwa ibikorwa bihohotera agateka kabo nicyo gituma muri oem twiyemeje kurwanya ubwo bugurano atakindi bugamije atari guhohotera kiremwa muntu mu ishami rya woni rijejwe gukurikirana abimukira bashikiriza ko ihangiro bihaye ryo kurandurana n'imizi ako karanda k'urudandazwa rw'abantu bazorishikako umufasoni haji morgan akavuga ko kubona leta y'u Burundi iza yarateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu agwanya ubwo bugurano bizofasha gushyira mu ngiro uwo mugambi Le Burundi, dans sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme, haji morgan ashikiriza ko mu migambi uburundi bwihaye yo gukomeza agateka kazina muntu bwateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu yo gukinga guhana ubugurano bw'abantu bukorerwa cyane cyane abana n'abakenyezi mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na bihumbi bibiri na cumi na kane ikindi cyakozwe ni uko haza harashyizweho umugwi ugwanya ku karanda k'ubugurano uwo nawo ukaba washinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani uno munsi urahambaye kuko ari intambwe mu kurwanya ubugurano bw'abantu ishami oyem ryiyemeje gufasha kurandurana n'imizi ubugurano rero si agaseseshwa rumuri mu burundi biremezwa n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ari nacyo gituma gasito sindimwo asaba baburamatari b'intara gufasha abarongoye igipolisi mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ako karanda gasito sindimwe ati ndashima ko umushikiranganji ajejwe y'agateka kazina muntu ashobora kugira icyo ashitse ko afatikanije n'abajejwe umutekano na baburamatari amakuru dufise yerekana ko abantu bajanwa mu makungu bava mu ntara igipolisi cyonyene nticyoshobora kurandurana n'imizi ako karanda babura amatari bose bahamagariwe gukora ibishoboka byose kugira ibyo bintu bihagarare twarabonye ko abantu benshi bari mu makungu bidaciye mu mategeko barundana ku biro by'ubuserukizi bw'uburundi mu makungu ibitera isoni nicyo gituma dusaba baburamatari gukora ibishoboka byose kugira ubwo bugurano buhagarare uwo mugambi wo kurwanya ubugurano bwa none mu burundi biteganijwe ko utanguzwa muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umubirigikazi ukomoka mu rwanda anatali mukundwa amaze imyaka ajya mu marushanwa mpuzamahanga yo gusiganwa ku maguru kugira ngo akangurire ibihugu by'uburayi kubahiriza uburenganzira bwa muntu muri rusange n'ubwo abimukira n'impunzi by'umwihariko anatali mukundwa yaganiriye n'umunyamakuru wacu venuste nshimiyimana nshimiyimana uri mu biro byacu i londres mu bwongereza amusobanurira uko yagize icyo gitekerezo icyo gitekerezo cyabanje kunzamo nihereyeho kubera ko nkora muri informatike ndi umukozi wo mu biro ndi umukozi wicaye kandi ndi umudamu uri kugenda yegera mu myaka ikuze kumva rero umuntu akubwira ati kubyibuha nibyo dore umaze gukura narabanje ntangira kwifata mu maboko ndavuga nti ntabwo ngomba kureka ibyo bintu ngo bindenge reka ntangire gukora akantu ka siporo ntangira kwiruka ariko urabizi hariya iwacu twavutse twiruka ukajya kwiga wiruka ku buryo bitambereye ikibazo natangiye kwiruka mbona ndagenda rwose nta kibazo binteye mbona sinaniwe ntangira rero kwiruka gutyo ariko kugira ngo mbikore neza icyo byo kwiruka mbiha umushinga mbiha imishinga ndeba ukuntu nabwo byampa n'amafaranga kugira ngo mbashe kugira abandi nafasha none se uba ugamije gufasha ayahe mashyirahamwe abikeneye uburo nkubwiye amashyirahamwe nabashije gufasha ah, hari ah, abashakashatsi ku byerekeye biriya bya kanseri tuzi hari abana nka unicef ubushize nagiye kwi- kwiruka muri geneve kugira ngo ah, unicef ifashe gu- ibashe gufasha gukora ibikorwa byayo ubu rero muri ino minsi birahinduka bu- buri gihe nko muri ino minsi nirukira ah, ku- ku- ku burenganzira bw'ikiremwamuntu ku byerekeye impunzi nkurikije biriya by'ukuntu twafashe isi tukayigabanya buri muntu agafata akaremo ke akanda ke ubundi tugakora nka kuriya umuntu yubaka urugo rwe ubundi akandikaho ati imbwa ziryana cyane ntiwinjire aha Mba- mbasha kwiruka rero kubera ko ah, ah, mfite ibyangombwa kubera ko ah, mfite amaguru mfite ubuzima kubera yuko ah, mfi- mfi- mfite ibirangamuntu bi- bi- bituma mbasha kuzenguruka isi yose uvuze yuko wirukanka kugira ngo ushobore gufasha impunzi izo ufasha ni izihe ziva he bigenda gute kandi ubikora ute Ah, ikintu rero cyatumye nkangukira impunzi icya mbere ni uko natangiye kwiga ibintu by'amategeko noneho nkabona ukuntu ayo ayo mategeko aduha uburenganzira cyangwa se atubuza ubundi burenganzira ah, ikiremwamuntu ubundi cyagombye kugira ah, nta nta kigikomereye hano rero nkaba mba mu bubirigi ariko nkaba nkora luxembourg no ku giti cyanjye ubwanjye nagize ibibazo by- by'impapuro kandi ndi umubirigi mfite mfite ibyangombwa by'ububirigi bwo kugira ngo mbashe gu- gukora mu bubirigi abana banjye babashe kugira i- ibyangombwa byose kandi turi mu bihugu byo- byombi bi- by'i burayi bituranye kubona rero ibyo bibazo by'impapuro byatumye nkangukira ibibera hariya muri mediterane bibera hariya mu nyanja abantu ba- bagwa mu mazi buriya bwato bwose babujije kujya gufasha aba- aba- abantu barohama kandi ari ikiremwamuntu n'amategeko yo- y'ubwato bwo gufasha abantu mu mazi ari amategeko ya mbere rwose y'ikiremwamuntu hano rero mu mu- muri luxembourg hari umuminisitiri w- w'ububanyi n'amahanga wita cyane kuri icyo kiremwamuntu bari mu nama hariya ah, vienne umutaliyani ati iwacu hano nyine savini ati iwacu hano njyewe ndi gushaka amafaranga yo gufasha abana bacu abataliyani abo bandi bose bava hanze ba- bagasubira iwabo naho rero asenborg hano wa luxembourg aramubwira ati merdaro twe twafashije abataliyani dufasha abana banyu n'ubu turacyafite abana banyu hano abana banyu bari mu isi yose none wowe amafaranga ubonye nayo gufasha abana bawe gusa merdaro icyo kintu rero cya- cyanguye mu- ku mutima Eh, ngifata ngifata ndakiyambika ujya ubona ko iyo niruka mba nambaye n'umupira rwose wanditseho merdaro ndabibona hano hano muri luxembourg ubundi byari byagombye kuba ah, icyo bita sinzi ukuntu nakita mu kinyarwanda ariko hano na mu gifaransa navuga incident diplomatique hano rero muri luxembourg bafashe iyo merdaro bayigira rwose nk'ikintu cy'igikorwa ah, cya- cyajya hafi no ku idarapo ku buryo ba- bakoze imi- imipira umuntu agura noneho amafaranga avuyemo agafasha ah, impunzi icyo icyo bita gufasha impunzi bakoresheje rero siporo bakoresheje kurushanwa bakoresheje i- i- imikino nyine ya- y'umubiri kuva mbirimo nanjye bi- birandeba cyane
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri ako gatangazo dushorejeho iyi gahunda iwanyu mu ntara mbibutse yuko saa yine mukwiye gukurikira cya kiganiro cyanyu murisanga n'ibindi biganiro nyi- birumvikana nyine by'ijwi ry'amerika ntibibacike ndabashimiye cyane rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamilindi murakarama